iri ni ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro hani washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije inshuti mwese bwakeye neza ikaze kuri radiyo yanyu ndacyumva ndacyateze amatwi ibyo munshakaho uyu munsi biracyashingiye ku kizava muri iriya referandumu mushaka uwo ni perezida paul kagame w'u rwanda avuga ko azategereza ibizava muri referandumu kugira ngo atangaze niba aziyamamariza manda ya gatatu iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo inama ya makumyabiri na rimwe ku ihindagurika ry'ibihe ibera i Paris mu bufaransa turazibagezaho mu mwanya mbere yaho ariko aroyizi bigirimana hagiye kubanza abagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo waramukanya imana aroyizi
mwaramutse Eugenia reka imbere yo kubashikiriza aya makuru dusabe imbabazi abanywanyi bacu kuko tutabashije kubashikiriza amakuru ku munsi w'ejo nk'uko bitekanijwe bitewe n'ibikorwa byo kubaka biriko bibera hafi y'inyubakwa dukoreramwo haraba gusamara gato abakozi baraca insinga z'umuyaga nkuba bituma radiyo ijwi rya amerika imara amasata ari make atacu dushobora gukora kubwo kubura umuyaga nkuba twizere ko mwatubabariye amakuru twabateguriye mu gihugu cya somaliya umwe mu bategetsi ba leta y'ubumanuko bamenyesha ko bafashe umunyamerika yari mu muhari w'iterabwoba wa al shababu hussein mohamed bare yabwiye ijwi rya amerika ko uwo munyamerika yishikanye ku bategetsi no ku nteko z'ubumwe bwa afurika ziri mu gisagara cya barawe gushika ubu abategetsi ntibarashikiriza izina ry'uwo munyamerika ariko ubwiwe yariyemereye ko afise ubwenegihugu bwa leta zunze ubumwe za amerika amakuru avuga ko uwo munyamerika yoba yagira agandagugwe na bagenzi biwe ba al shababu inyuma y'intambara yahuje imihari ibiri yacanyemwo umuhari wa al shabab usanzwe uri mu bibazo byo gucanamwo aho hari umugwi wifuza kwiyunga na al qaida uwundi ukifuza kwiyunga na eta islamike tukiri mu makuru avugwa muri somaliya igisirikare cya leta z'ubumwe za amerika kimenyesha ko cisha indongozi zibiri z'imihari y'iterabwoba muri afurika jeff david avugira ibiro vya pentagone bijejwe kwivuna umwansi amenyesha ko itariki zibiri z'ukwezi z'uku kwezi indege za leta z'ubumwe za amerika zishe uwitwa abdirahamu sandere umwe mu ndongozi za al shababu hamwe n'abandi babiri bari kumwe indege za leta z'ubumwe za amerika zarishe kandi uwitwa abur nabile mu kwezi guheze nawe akaba yararongoye umuhari wa eta islamike muri libya davis ariko ntamenyesha ubwoko bw'indege zakoreshejwe mu kwica izo ndongozi ariko igisirikare cya leta z'ubumwe za amerika kimenyereye gukoresha indege za drone mu bitero ku ntagondwa za al shababu n'uwitwa ahmed abdi dogodane yishwe na drone za amerika mu kwezi kw'icenda k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane amakuru avugwa muri yemen ku igenekerezo rya cumi na gatanu z'uku kwezi kwa cumi na kabiri niho hatekanijwe gutangura ibiganiro hagati y'impande zibiri zimaze umwaka zishamiranye muri ico gihugu ismael urducek ahmed intumwa ya oni muri ivyo biganiro yamenyesheje ejo ku munsi wa mbere ko leta iri mu buhungiro n'abayigwanya b'abahuti bafashe bafashe ubutegetsi mu mwaka uheze bemeranije guhura mu ndwiza mu gihugu cy'ubusuwise kugira baganire ingene buhagarika imishamirano iyo ntumwa ya oni imenyesha kandi ko mu gihe ivyo biganiro vyotangura hoca hahagarikwa intambara ivy'agateganyo imigwano hagati y'izo mpande zibiri n'ibitero vy'indege vyagabwe n'igihugu kibanyi ca arabiya saudite bimaze guhitana abantu bashika ibihumbi bibiri n'amajana atanu muri uyu mwaka nk'uko bimenyeshwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms mu gihugu cya venezuela abategetsi bajejwe gutunganya amatora muri ico gihugu bamenyesha ko abatavuga rumwe na leta batsinze umugambwe w'abasosiyalisite mu matora y'abashingamateka aheruka gutunganywa muri ico gihugu ibiharuro bimaze gusohoka vyerekana ko abo batavuga rumwe na leta bamaze gutahukana intebe mirongo icenda n'icenda ku ntebe ijana na mirongo itandatu n'indwi zitekanijwe mu nama nshingamateka mu gihe abo mu mugambwe w'abasosiyalisite bafise intebe mirongo mirongo ine na zitandatu venezuela kimaze imyaka cumi n'itandatu kirongowe n'umugambwe w'abasosiyalisite abo bagwanya leta batangaje ejo kuwa mbere ko bazokwihutira kubohora abanywanyi babo bafunzwe na leta y'abasosiyalisite igiciro cya peteroli cyo ku munsi wa mbere cyarakorotse ku madolari ashika abiri icyo giciro nticyari bwagabanuke kuri urwo rugero kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda ibyo iryo gabanuka rije rikurikira inama yahuje ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe opepe ry'ibihugu cumi na bitatu byimbura ibitoro inama yaheze atacu bafunditse ku bijyanye n'urugero rw'ibitoro ibyo bihugu byokwimbura buri munsi abahinga mu by'ibitoro bamenyesha ko imiliyoni zibiri z'utugunguru ari two tugugwa ku isoko mpuzamakungu mu gihe igitoro cimburwa ubu kirengeye urwo rugero mu gihe igihugu cya irani nacyo cyo kugwa kw'ibihano ibitoro byaba byinshi bigatuma igiciro kigabanuka kurusha
urakoze haruyizi kuri aya makuru inshuti zacu murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda iyi ni gahunda ya radiyo yacu tubagezaho buri munsi kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi ho mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri turi no kuri interinete kuri wewewe radiyo yacu vewa akadomo komu turi no kuri facebook kuri twitter mukoresheje ijambo radiyo yacu ni mu ijambo rimwe mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje aderesi yacu ya email radiyo yacu arobaze gmail akadomo komu dukomereze ibiganiro by'igihugu by'amerika mu karere k'ibiyaga bigari mu rwanda mu nama yaragiranye n'abarwanashyaka ba fpr inkotanyi ishyaka riri ku butegetsi mu rwanda umukuru w'u rwanda akaba perezida w'iryo shyaka paul kagame yavuze ko adashobora gufata umwanzuro ko aziyamamaza nk'umukuru w'igihugu bataratoresha kamarampaka muri iyo nama kandi umukuru w'u rwanda yavuze ko ntawagombye kugenera u rwanda uko ruyoborwa ni mu gihe amahanga yamaganye ingingo yo guhindura itegeko nshinga ngo perezida kagame yemererwe kongera kwiyamamariza kuyobora u rwanda ni inkuru ya erike bagira ubusa nk'uko umukuru w'u rwanda paul kagame icyarimwe na perezida w'ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi yabivuze mu kiganiro cyatambutse kuri radiyo y'igihugu inama yabaye kuri iki cyumweru yari inama ku nshuro ya kane kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri yiga ku hazaza h'u rwanda nyuma ya bibiri na cumi na karindwi umwaka manda ebyiri yemererwa n'amategeko zizaba zirangiye abarwanashyaka ba fpr inkotanyi muri iyi nama yabereye irusororo mu mujyi wa kigali bari biteze kumva perezida kagame mu ijwi rya yego kuzahagararira ishyaka rye nk'umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu nyuma ya bibiri na cumi na karindwi perezida kagame ntiyahakanye ntiyanemeye yavuze ko atatanga igisubizo mbere kandi ko byibura amajwi yatoye yego kuri kamaramaka yaheraho yiyamamaza ataba ari ku mpuzandengo ya mirongo itanu n'atanu ku ijana ko yagombye kuba ari hejuru yabasabye gutegereza akamaramake kabanza ikava mu nzira ndacyumva ndacyateze amatwi ibyo mushakaho uyu munsi biracyashingiye ku kizava muri iriya referandumu mushaka ni ukuvuga rero ngo igisubizo cyanjye ntabwo cyaba mbere ya referandumu
perezida kagame yabwiye abari muri iyo nama y'ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi ko ari ngombwa ko impande zombi urwemera n'urutemera kamarama kazabona umwanya zikabigaragaza ubundi nawe ahereye ku kizabivamo akazabaha igisubizo bamwitezeho ni uguha abantu umwanya kugira ngo bajye aho bashaka bajye ku ruhande rudashaka referendumu cyangwa bashobora kuvuga bati ibi ngibi turimo byose ni uguta igihe n'ubundi ubundi bazana iby'iki ko ntayikwiriye kuba icyo gihe udashaka referendumu azagira uburyo bwo kubivuga uyishaka wumva n'impamvu icyo gihe nawe azagira uko abivuga hanyuma bitewe n'icyavuyemo igisubizo mushakaho nzakibaha icyo mwarimu ntegerejeho mwarimu uzi ko kiri buze uyu munsi ntakiraza ibi ariko byo guhindura itegeko nshinga ngo perezida kagame abone kwiyamamaza amahanga yarabyamaganye mu minsi ishize ya vuba madame samantha power ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika mu muryango w'abibumbye yavuze ko biteze kubona perezida kagame ahererekanya ubutegetsi mu mahoro ambasaderi samantha power yashimangiye ko nta muntu kampara asa n'usubiza ibisa n'iki perezida kagame ntiyatomoye igihugu runaka cyangwa se umuntu ku giti cye mu batumva ibintu kimwe nawe nk'uko asanzwe abivuga kuri iyi ngingo perezida kagame yongeye gushimangira ko nta wagombye kugena imitegekere y'u rwanda n'abanyarwanda so umuntu wikantarangiye kumbwira ngo "Eh, turakurambiwe umaze igihe kinini genda haze n'abandi n'abandi ni nko kuvuga ngo ni ukugenda no kuza biri aho gusa nta nubwo bikirimo kuyobora igihugu nta nubwo bikirimo byabaye ibintu by'igihe gusa nta nubwo ari ibyo ukora muri icyo gihe Eh, nabonye umuntu uvuga ngo ngo ariko ngo n'abandi nabo babareke bategeke ariko yananiwe gutegeka iwabo a- a- a- uwabivugaga nabisomaga mu kinyamateka nubwo avuga ngo na- nagende n'abandi nabo bategeke we ntabwo ari mu bazaza gutegeka hano kuko ntabisho- ntab- ntabwo ari umunyarwanda yananiwe gutegeka aho afite ubwenegihugu a- a- aravuga u rwanda naho ku basesengura ibintu hafi bakanzura ko guhindura itegeko nshinga mu rwanda bishobora kuzarangira ingaruka zibaye nk'izavutse mu gihugu gituranyi cy'u Burundi umukuru w'u rwanda yizeje abarwanashyaka ba fpr inkotanyi ishyaka ayoboye ko bitaba bityo avuga ko ababirebera muri iyo ndorerwamo ahanini baba bafite izindi nyungu bagamije uburyo babanza bagahera ku kuvuga ati ariko nimurebe ibiri mu baturanyi bacu hano oh, nabyo ura- nu- nubwo urumva ibyo navuze byose za values turanga muri definition mu magambo tubyumva kimwe iyo bigeze muri practice bikagera no ku interests z- z'abantu cyangwa z'ibihugu tubiha ibisobanuro bitari byo kubera inyungu tuba dushaka kugeraho niyo mpamvu wafata urugero rw'abaturanyi ukavuga ati ntimureba abaturanyi byagenze bityo buriya no mu rwanda niko bizagenda ntabwo ari byo amakuru yasakaye mu bitangazamakuru byegamiye kuri leta nka the new times na igihe.com aravuga ko bitarenze iki cyumweru inama y'abaminisitiri iraba yemeje kamarampaka naho kuyitorera byo bikaba bitazarenza ku itariki ya cumi n'umunani z'uku kwezi kwa cumi n'abiri kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu politiki y'u rwanda yaganjwe kuruta n'ingingo yo guhindura itegeko nshinga ngo perezida kagame yemererwe kongera kwiyamamariza gutegeka u rwanda igihe perezida kagame yakongera kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu azaba ateye ikirenge mu cya bagenzi be ku mugabane w'afurika bahinduye itegeko nshinga ngo bagume ku butegetsi ariko bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali tuve mu rwanda tunyarukire mu burundi aho urwego rw'uburezi mu gihugu rufite ingorane nyinshi nk'uko bitangazwa n'umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko y'u Burundi minisitiri w'uburezi ejo yitabye ubutumire bw'inteko ishinga amategeko asubiza ku bibazo bizajya bishakirwa umuti buhoro buhoro umunyamakuru w'ijwi ry'amerika evariste nzikobanyanka niwe waduteguriye iyi nkuru ikibazo c'ubukene bw'ibitabo mu mashure ni kimwe mu bibazo biraje ishinga ubushikiranganji bw'indero inyigisho amakaminuza n'ubushakashatsi uko niko umushikiranganji janviere ndirahisha yishuye abashingamateka bo mu murwi w'inama nshingamateka wa maho ukurikiranira hafi indero inyuma y'urugendo waherukamwo mu gihugu hagati kuri ico kibazo c'ibitabo vyaba ivy'abigisha canke ivy'abaregwa umushikiranganji w'indero janviere ndirahisha avuga ko leta yatanze isoko rinini uwo mushikiranganji ati mu minsi iza ibitabo bizoboneka kugira n'imiburiburi umunyeshure aronswe igitabo ciwe abashinga amateka bafise amakenga ko bamwe bamwe mu bigisha bashobora kuba bafise impapuro z'imitsindo z'amagendo agatorwasa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka ari nawe yararongoye ibikorwa vyo kuri uno wa mbere asaba ko hoba urusansuma rw'impapuro z'umutsindo abigisha bagatanga koko ubumenyi bafise uyu munsi hariho akaga kateye igisata c'indero aho usanga hariho abantu baza bafise impapuro z'imitsindo mugabo ari impapuro z'amagendo kandi ugasanga barimwo bari muri ubwo buzi agiye kwigisha ibintu nawe nyine ataza atumva kumbure bafatiye gusa ku rupapuro yerekanye ugasanga noneho hagufasha abantu gutera imbere mu bumenyi bishobora gutuma ahubwo ubumenyi busubira hasi cyane ntibusaba rero yuko mu bushikiranganyi nicyo kintu mugikurikirana havuzwe kandi n'igipfungu kiri mu itangwa ry'akazi mu gisata c'indero habanje gutangishwa ibiturire umushinga amateka azwi ku izina rya godebereta asaba ko iry'itangwa ry'akazi vyoba ku mugaragaro kugira amakenga ahere tugasaba nka hamwe byobera nko muri direction provinciale de l'enseignement hakajamwo nk'umudepeye na buramatari n'abashingamateka bavuka muri iyo ntara byobamwo umuco cyane kuruta kuko na cyane cyane abanyagihugu iyo baturiko baraducikira badutera icyo kibazo cyane cyane iyo tutabikurikiranye tubura inyishu tubahereza umushikiranganji janvier ndirahisha aremeza ko itangwa ry'akazi mu gisata c'indero ririmo igipfungu cinshi akifuza ko abegwa n'ico kibazo boja hamwe bakagitorera umuti nta muco urimo n'ukuri nta muco navuze ngo mumfashe jewe mvugishije ukuri ndafise mesaje nyinshi cyane banyemereye bitagenda miliyoni inka ngo ngo ndabaronse akazi nifuza yuko kubona ur- uheze ugaca uronka akazi hari uwundi yicaye ni ukuri birababaje nibaza rero ko tuzoja hamwe twese tukaraba decrites objectif nari nif- nifuje yuko hoba ansienete mu bushomeri hama ikindi nuko amanyanga menshi abera muri deseye muri deseye rero mu itegeko bitunganya ubushasha ubushikiranganje twaragikuyeyo tukijana mu ntara turavuga rero yuko no mu ntara tuzoza turashiramo imi- abantu babikurikirana abashingamateka buramatari niwe jisho rya mbere ryo mu ntara turabe yuko twokosora ku kibazo c'ubukene bw'abigisha umushikiranganji janvier ndirahisha ashikiriza ko leta yabemereye guha akazi abigisha batarenga ibihumbi bibiri muri uno mwaka w'ishure kuva mu myaka ya mbere gushika mu myaka ya gatandatu no kuva mu myaka y'indwi gushika mu myaka y'icenda aho ni mu gihe hari hakenewe abigisha ibihumbi bibiri n'amajana ane kuva mu myaka ya mbere gushika mu myaka ya gatandatu kuva mu myaka y'indwi naho gushika mu myaka y'icenda hari hakenewe abigisha ibihumbi bitatu n'amajana ane na mirongo itanu n'indwi i bujumbura evariste nzikubanyanka ijwi rya amerika
tuve mu burundi dusubire mu rwanda nyuma y'amezi hagera kuri cumi n'atandatu koroneli tom byabagamba generali frank rusagara na sergent françois kabayiza bombi basezerewe mu ngabo z'u rwanda bafunzwe bwa mbere urubanza rwabo rwaraye rutangiye kuburanishwa mu mizi umunsi wose wihariwe na koroneli tom byabagamba yiregura ku birego by'ubushinjacyaha asumuta kaboyi uri i kigali mu rwanda adufitiye inkuru ikurikira icyaha cyo gukwirakwiza ibihuha bigamije kwangisha abaturage ubutegetsi buriho niho cyavuzweho umunsi wose ubushinjacyaha bwasobanuye mu buryo burambuye uko koroneli tom byabagamba yakoze iki cyaha ari mu butumwa bw'amahoro muri sudani y'epfo ubushinjacyaha bushingira ku magambo y'abasirikare bari kumwe na koroneli tom byabagamba muri yo hari ibyo ngo yavuze ko ubuyobozi buriho ari ubwicanyi abatangabuhamya b'ubushinjacyaha barondora amazina y'abantu bapfuye barimo koroneli patrick karegeya witwa john sengati ubushinjacyaha bukavuga ko bwifashishije imvugo z'abatangabuhamya bemeje ko koroneli tom byabagamba ari we wavuze ko ababishwe n'ubutegetsi bw'i kigali ibi kimwe n'ibindi birimo amagambo yavugaga ko perezida kagame ngo yaba afata ibyemezo bihubutse abatangabuhamya bakavuga ko none tom byabagamba ngo yasabye abasirikare babanaga muri sudani kujya baceceka ntibagire icyo bavuga kuri jenali kayumba nyamwasa kuko ngo batazi icyo yapfuye na perezida paul kagame ibi birego kimwe n'ibindi bishinja colonel tom byabagamba kutitabira icyunamo ubwo hibukaga ku nshuro ya makumyabiri jenoside yakorewe abatutsi n'icyo gukwirakwiza inyandiko zigamije gukwiza ibihuha ubushinjacyaha buvuga ko colonel tom byabagamba yandikiranye na brigadier general rudakubana sharire kandi ngo ntagire icyo azivugaho iyi nyandiko ariko ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko butakiyifashishije mu bimenyetso bashingiraho barega colonel tom byabagamba colonel tom byabagamba ahawe umwanya wo kwiregura yahakanye ibyaha byose aregwa maze asaba ubushinjacyaha ko bwatanga ibimenyetso bw'ibyo bumushinja batibanze gusa ku byo abatangabuhamya bavuze yeruye yemeza ko ibyo abatangabuhamya bamuvuzeho ari ibinyoma yatanze urugero rw'icyaha kimwe aregwa cyo kuba yarandikiranye na brigadier general rudakubana sharire avuga ko rudakubana ari we wabanje kumwandikira akamusubiza akabaza urukiko impamvu wamwandikiye bwa mbere atigeze akurikiranwa we wasubije akaba ari we uregwa gukwiza ibihuha yavuze ko nubwo ubushinjacyaha bwasobanuye ko butazakoresha ubuhamya bwa brigadier general rudakubana bushinja colonel tom byabagamba ngo ibi bibangamiye uburenganzira bwe kuko nk'uko yabisobanuye ngo amaze amezi cumi n'atandatu afunzwe kandi ngo bitewe n'ubuhamya bwatanzwe na general rudakubana ibi ubushinjacyaha bwabiteye utwatsi buvuga ko ibyafunze colonel tom byabagamba bidashingiye gusa ku buhamya bwa brigadier general rudakubana ahubwo binashingiye ku bundi buhamya bw'abandi batangabuhamya benshi banyuranye agira icyo avuga ku cyo yarezwe cyo kutitabira gahunda za leta aregwa ko atitabiriye icyunamo ku nshuro ya makumyabiri yabwira urukiko ko ari mu bateguye icyunamo kandi ari nawe wagiye gushaka umunyarwanda uzavuga ku ruhande rw'abanyarwanda baba muri sudani maze asaba urukiko ko rwamusabira ubushinjacyaha bukerekana ikimenyetso gifatika cyerekana ko mu muhango wo kwibuka wabaye muri sudani umwaka ushize atigeze yitabira kwibuka nk'abandi Colonel Tom Byabagamba yasabye kandi ubushinjacyaha kwerekana inyandiko iyo ari yo yose yaba yaragiranye n'abantu bahunze igihugu barwanya leta y'u Rwanda gusa iyo nyandiko ntigeze yereka urukiko Colonel Tom Byabagamba yavuze ko ibyo aribwa byose ari ibihimbano yatanze urugero rw'uburyo Leta na Colonel Charles Ndagano ari mu bamutangaho ubuhamya bamushinja kandi yaragize uruhare rwo kumuburanisha mu rubanza rwa mbere aburana ku ifatwa n'ifungwa ry'agateganyo umwunganizi wa Colonel Tom Byabagamba yavuze ko mu mategeko umuntu umuntu wagize uruhare mu rubanza atahindukira ngo arubemo umutangabuhamya ushinja cyangwa ushinjura Colonel Tom Byabagamba yakomeje abwira urukiko ko ibyaha aregwa cyo kwangisha abaturage ubutegetsi buriho kitari gushoboka kuko aho yari ari muri Sudani nta baturage b'abanyarwanda bari bahatuye ngo ntibyumvikana ko yababuza kwitabira gahunda za leta kandi atari kumwe nabo iburanisha ryo kuri uyu wa mbere risojwe uregwa avuga ku cyaha kimwe gusa cyo kwamamaza nkana ibihuha bigamije kwangisha abaturage ubutegetsi buriho urubanza ruzakomeza kuwa gatanu w'iki cyumweru koroneri tom byabagamba yisobanura ku bindi byaha bitatu aregwa birimo icyaha cyo gukora ibikorwa bigamije gusebya leta kandi ari umuyobozi icyaha cyo guhisha nkana ibimenyetso bigamije kugenza icyaha n'icyaha cyo gusuzugura ibendera ry'igihugu asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
tuve ku mugabane w'afurika tujye ku mugabane w'uburayi inama ya makumyabiri n'imwe ku ihindagurika ry'ibihe irakomeje i Paris mu gihugu cy'ubufaransa kuri uyu wa mbere niho abaminisitiri bashinzwe ibidukikije batangiye kwiga integuro y'amasezerano bagejejweho n'impuguke bari bamaze icyumweru bareba ibyajya muri aya masezerano iyo nteguro y'amasezerano iracyarimo impaka kuko n'abahanga bayiteguye hari ingingo nyinshi batumvikanyeho biteganijwe ko kuwa gatanu hazaba habonetse amasezerano yumvikanyweho na bose umunyamakuru w'ijwi ry'amerika diane ninahazwe niwe urimo gukurikira iyo nama iyo nteguro y'amasezerano yerekana ahanini ingene ibihugu vya rutura mu butunzi vyogabanya ivyuka birungika mu kirere bikongera bigafata mu mugongo ibihugu bikenye bikorwa ko n'ingaruka mbi zihindagurika ry'ibihe biciye mu guhingura hubahirijwe ibidukikije umupfasoni renilde nayishimiye ari mu bahinga bateguye iyo nteguro y'amasezerano akavuga ko igikorwa kitoroshe kuko hari ingingo nyinshi abahinga bava mu bihugu bikenye n'ibitunze batahurijeko aho twagejeje ku rwego rw'abahinga nta mwizero munini nyanobishirako kuko abatuharira ntibumvirije akamo abakuru b'ibihugu babo bababwiye abahinga b'isi jieke muri raporo yabo ya gatanu barerekanye ko ubushuhe tugereranije n'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda ari ubusa mirongo umunani na gatanu degre celsius ubu rero uri kurambarira ngo turiko turarondera kugabanya gushika kuri de dogre nabo ntibari baranabyemera zimwe mu ngingo zigiteye imari harimo ubwoko bw'amasezerano yoboneka uko yoba ameze n'uko yoba yitwa uruhande rumwe rwifuza itegeko ryogenga bose mu gihe urundi ruhande rubona ko iby'amategeko baba barabyihoza hakaboneka nyabuna amasezerano atunganiriza bose laurent fabius yatowe nk'umukuru w'ino nama akaba asanzwe ari n'umushikiranganji ajeje imigenderanire y'ubufaransa n'ibindi bihugu ahumuriza avuga ko n'aho igikorwa kikihari hari intambwe yatewe ce projet constitue à mon sens un progrès mais euh, ino nteguro ku bwanje iratweretse ko turi naho tugeze ariko twemeranye ko impinga ikiri ndende gushika kwa gatanu kugira ngo iryo sango rizogere twagize aho dushitse ndasaba mwe bashikiranganje mufise ijambo rya nyuma kurengera inyungu z'ibihugu vyanyu mugashira nyabuna imbere intumbero nyamukuru y'ino nama iyo nayo si yindi niyo gushika ku masezerano yumvikanye uko na bose kugira ngo dushobore kubandanya tuba muri ino si turazi ko tutabikoze uko ingaruka mbi zizoba nyinshi muri kazoza kandi mu mico itandukanye nk'uko umunyamabanga mukuru wawe ni ban kimun abivuze nta yindi nyinshi ihari kuko nta n'iyindi si ihari ibyo turi ko tuvuganira ngaha si iby'ibidukikije gusa ni iby'ubuzima C'est la vie.
ayo masezerano ari nk'amwe yoboneka bitegekanya ko yoca aja mu ngiro mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu mashyirahamwe yigenga ahanini nyafurika bakaba kuri uno wa mbere bazindutse bakora imyiyerekano ahabera inama ngo babwire abashikiranganji babo ko umwanya wo gutorera inyishu ikibazo c'indagurika ry'ibihe ari uyu For 21 good years, we have had speeches. For 21 good years, imyaka mirongo ibiri n'umwe iraheze twumva amajambo meza imyaka mirongo ibiri n'umwe iraheze twumva ibyo batwemerera umwanya w'uko bija mu ngiro ni uyu ingorane turayizi turazi n'ingene twoyitorera inyishu dutegerezwa gutorera inyishu ico kibazo ntidushaka gusubira guta akanya we don't want to waste time because time is now. So what do we want?
Climate justice.
When do you want it?
Now, now.
When do you want it?
Now, now.
What do you want?
abashikiranganji bajeje ibidukikije ari nabo bafise ijambo rya nyuma rizomenyekana kuri uno wa gatanu atagihindutse bagahumuriza bavuga ko vyanga vyakunda amasezerano azoboneka kandi agashimisha bose hagati aho kuri uno wa mungu nyen'ubweranda papa francisco akaba mu misa yasomye yarasabiye ino nama ya mirongo ibiri na rimwe kwindagurika ry'ibihe ngo izogende neza Seguo con viva attenzione i lavori della conferenza sul clima in corso a Parigi.
i Paris mu bufaransa diane ninahazwe ijwi rya amerika
muracyari kumwe na radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda aloyizi bigirimana agiye kubagezaho inshamake y'amakuru
Mu gihugu ca Somalia umwe mu bategetsi ba leta y'ubumanuko bamenyesha ko bafashe umunyamerika yari mu muhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab Hussein Mohamed Bare yabwiye ijwi rya Amerika ko uwo munyamerika yishikanye ku bategetsi no ku nteko z'ubumwe bwa Afurika ziri mu gisagara ca Barawe muri Somalia gushika ubu abategetsi ntibarashikiriza izina ry'uwo munyamerika ariko ubwiwe yarime- yariyemereye ko afise ubwenegihugu bwa leta zunze ubumwe za Amerika tukiri muri somaliya igisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika kimenyesha ko ku itariki zibiri z'uku kwezi indege za leta zunze ubumwe za amerika zishe uwitwa abdirahamu sandere umwe mu ndongozi za al-shababu hamwe n'abandi babiri bari kumwe indege za leta zunze ubumwe za amerika zarishe kandi uwitwa abul nabi mu kwezi guheze nawe akaba yari arongoye umuhari wa eta islamiste muri libiya amakuru avugwa muri yemene ku igenekerezo rya cumi na gatanu z'uku kwezi kwa cumi na kabiri niho hatekanijwe gutangura ibiganiro hagati y'impande zibiri zimaze umwaka zishamiranye intumwa yawe nimenyesha ko mu gihe ivyo biganiro vyotangura ho cahagarikwa intambara ivy'agateganyo imigwano hagati y'izo mpande zibiri n'ibitero vy'indege vyagabwe n'igihugu kibanyi ca Arabia Saudite bimaze guhitana abantu bashika bi- ibihumbi bibiri n'amajana atanu muri uyu mwaka nk'uko bimenyeshwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS muri venezuela abategetsi bajejwe gutunganya amatora muri ico gihugu ca venezuela bamenyesha ko abatavuga rumwe na leta ba- batsinze umugambi w'abasosiyaliste mu matora y'abashingamateka aheruka gutunganywa muri ico gihugu ibiharuro bimaze gusohoka vyerekana ko abo batavuga rumwe na leta bamaze gutahukana intebe mirongo icenda n'icenda ku ntebe ijana na mirongo itandatu n'indwi zitegekanijwe mu nama nshingamateka mu gihe abo mu mugambi w'abasosiyaliste bafise intebe mirongo ine na zitandatu gusa venezuela kimaze imyaka cumi n'itandatu kirongowe n'umugambwe w'abasosiyaliste ibijyanye n'igitoro igiciro cya peteroli cyo ku wa mbere cyarakorotse ku madolari abiri icyo giciro nticyari bwagabanuke kuri urwo rugero kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda iryo gabanuka rije gukurikira inama yahuje ibihugu cumi na bitatu by'imbura ibitoro bya opep
urakoze aloyizi bigirimana kuri iyi nshamake y'amakuru iyi ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro byacu twabateguriye kuri iyi saha ntahabihumurije mu izina rya bagenzi banjye mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu mwari kumwe na eugenia mukankusi mbifurije amahoro y'imana ibiganiro by'ijwi rya amerika birakomeje mugire ibihe byiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga uko ibibazo bya politiki bikomeje mu burundi ni nako abantu benshi bakomeje gusaba ko haba ibiganiro bitagira uwo biheza ariko ikibazo nyamukuru benshi bibaza igihe ibyo biganiro bizaba bishobotse kuba n'iki cyabiganirwamo amahanga akomeje kotsa leta y'u Burundi igitutu kujya mu biganiro bitagira uwo biheje ndetse ayo mahanga agasaba ko byayoborwa n'umuntu utari umurundi kandi bikaba hanze y'u Burundi ku ruhande rwa leta rwo rukomeje gushimangira ko rwashyizeho komisiyo yo gutegura ibiganiro hagati y'abarundi ko kandi badaheza abatavuga rumwe nayo bagamije gukemura ibibazo mu nzira z'amahoro mu kiganiro cya none twatumiye umuhanga muri politike mpuzamahanga akaba aherutse no gusohora inyandiko yise burundi must avoid repeating the mistakes of arusha bishatse kuvuga ngo uburundi bukwiye kwirinda kudasubira amakosa yarusha iyi nyandiko yanditswe na bwana izere izobukiza akaba abarizwa ku mugabane w'uburayi bwana izobukiza reka duhere ku mutwe w'inyandiko yawe igaragara ku rubuga african arguments niki ushaka gusobanura iyo uvuga ngo burundi bukwiye kwirinda kudasubiramo amakosa yakozwe na arusha mbere na mbere ikaze mu kiganiro bwana izobukiza
murakoze kumpa uyu mwanya yego noneho muri iyo nyandiko yawe wasohoye ku rubuga rwitwa african arguments uriya mutwe uvuga ngo uburundi bukwiye kwirinda kugwa mu makosa nk'ayarusha icyo ushaka kuvuga ni iki
ubwa mbere ndashaka kuvuga yuko ni iby'ukuri yuko arusha habaye ibiganiro kandi byavuyemo ibintu bitari bike byiza abantu bashimye ariko kandi urabye ko uyu munsi dusubiye mu bihe by'ingorane twari tuzi yuko bigiye kurangira umuntu wese arashobora kubona yuko hariho akahaze muri ibyo biganiro byiyarusha icyo rero mvuga ni uko abantu bagiye kujya mu biganiro n'ibyaramuka bibaye bakwiye kuraba neza ikitagenze neza mu biganiro bya mbere kugira ngo ntibashobore gukora amakosa nk'ayo bakoze ubwa mbere
kuri wowe icyo ubona gishobora kuba kitaragenze neza ni nk'iki
ibibazo dufite mu burundi ni binini cyane kandi kumbure umuntu ntiyoshobora kubivuga mu majambo make ariko ikintu nyamukuru abantu benshi bahuriza ko ko arusha itashoboye gushikana cyangwa bavuye arusha batashoboye gushyira mu ngiro ni ubutungane gushyiraho ubutungane bwigenga ni ukuvuga gushyiraho igihugu kirangwa n'amategeko gishobora guhana abakoze ibyaha kandi kigashyira mu byabo abatakoze ibyaha icyo kintu rero nticyashoboye kubaho mu buryo bwisanzuye mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo uyu munsi tube dufise igihugu kigendera ku mategeko ikindi uvuga cyane muri iyi nyandiko yawe uragira uti ikibazo gihari cyane cyane abarwanya ubutegetsi buriho ni nk'aho bashaka ko perezida uriho ava ku butegetsi ariko ngo ibyo ubwabyo byonyine ntibikemura ikibazo icyo ushaka kuvuga ni iki
icyo nshaka kuvuga ni uko ikibazo cy'u Burundi kidahagaze ku muntu gusa ariko gihagaze ku buryo igihugu gitwawe ni ukuvuga ngo igihugu kidafise ubutungane igihugu kidafise ubutegetsi butuma abantu bose baba mu byabo mu mahoro no mu mwidegemvyo kandi uwurenganije akarenganurwa kandi uwukoze ibyaha akabihanirwa muri icyo gihe utazanye ubutegetsi bumeze gutyo ariko ugahindura umuntu ugashyiraho uwundi abandaniriza kuri ibyo bitagenda neza uba uhinduye ikintu gito cyane mugabo kidahindura ah, ico mu gifaransa twokwita sisiteme ntikiba gihinduye uburyo igihugu gitwawe uba uhinduye gusa umuntu agitwaye
bwana izobukiza umuhanga muri politike mpuzamahanga tukaba turi kumwe aho ari ku mugabane w'uburayi hanyuma bwana izobukiza iyo urebye ibimaze iminsi biba mu gihugu cy'u Burundi guhera mu kwezi kwa kane kugeza ubu ngubu amahanga akomeje kotsa igitutu leta y'u Burundi kujya mu biganiro ibiganiro bidaheza n'umwe hanyuma u Burundi nabwo bukavuga ngo buzajya mu biganiro n'abantu batagamije guhungabanya umutekano cyangwa se abantu bashaka ko ibibazo bikemuka mu nzira z'amahoro ubona hari aho bash- bazahurira
Um, kumbure bazohahurira uh, babishaka canke batabishaka kuko urabye uh, akahise k'igihugu cacu kandi n'ak'ibihugu uh, byinshi vyo kw'isi aho hagiye haba ingorane mu vya politike no gushamirana icahoze uh, gisubiza ibintu mu ngiro nuko abantu bicaye hamwe bakaganira ivyo niyumvira yuko uh, n'utari umuhinga mu vya politike yemera yuko inzira nziza ari ukuganira kandi ngira ngo umuntu wese adashaka ikiganiro niwe aba afise ikibazo Ah, rero eh, niyumvira yuko bazogira aho bahurira birashobora kugorana birashobora gufata umwanya munini ariko eh, nta yindi nzira iboneka ah, ihari Eh, niyumvira rero ko bazo- bazotegerezwa kugira aho bahurira Ah, ikindi wandika mu nyandiko yawe uragira ati nubwo ibiganiro byaba bibaye ntibakwiye kwihutira gutegura andi matora kuko bisa nkaho ah, uga- ukavuga ko igikenewe cyane nuko habanza kubaho ah, kumvikana urwikekwe rukavaho icyo ushaka kuvuga ni iki aho ngaho
Um, ngaha ntibyo bibaye bishasha kubera ko urabye usubiye inyuma n'igihe amasezerano yarusha yashyirwa ko igikumu kandi bakemeranya abari bashamiranye icyo gihe bagasubiza hamwe barabonye yuko igihe bari barimwo kubw'intambara kubw'urwikeke ruri mu bantu ntibyashoboka yuko amatora aba kuko eh, ugize amatora muri icyo gihe afatira ku bintu bitari- bidashingiye ku butware bwiza ariko bishingiye ku byahora bibatera ubwoba cyane ku muntu biyumvira umwe wese agatora uwo yiyumvira ko yomukingira n'iki gihe rero niko bimeze eh, abantu urabye intambara ziriko ziraba naho eh, kumbure benshi batazita intambara cyangwa bakabiha ayandi mazina ariko nta mutekano uri mu gihugu abantu barenga ibihumbi amajana abiri barahunze abantu eh, ibiharuro bishasha bivuga yuko bashika amajana atanu barapfuye Eh, muri iki gihe umuntu ashizeho amatora cyangwa yihutiye gushyiraho amatora siniyumvira yuko abantu botora umutima uri mu nda byoba byiza rero yuko eh, abantu babanza kuraba neza eh, ingene bashira ibintu mu ngiro ingene bagarukana amahoro ingene bakura ibigwanisho mu bantu ingene eh, abantu bashobora kwitegurira mu mitima no gutekana kugira ngo batore batore ubutegetsi bwiza ariko ntibatore eh, ku bw'igitsure cyangwa ku bw'ubwoba
U- ukanavuga ngo haba hakenewe kujyaho icyo wise technical government cyangwa se leta y'ubumwe u- ihuje impande zose icyo uvuga aha ngaha ni iki?
Eh, uyu munsi igihugu uko kimeze eh, hatabayeho amatora nk'uko mpejeje kubivuga niyumvira ko ah, atoshoboka canke n'aho yoba atoba meza hakwiye kubaho uburyo igihugu gitwagwa Eh, ubwo buryo rero niyumvira eh, n'abandi bamaze kubicamwo ibindi bihugu bimaze kubicamwo muri kahise eh, mbere n'igihugu cacu c'u Burundi ni ugushiraho leta ihuriyemwo bose eh, iyo bakunda kwita leta y'ubumwe um, ihuriyemwo aba- abatari basanzwe ba- bahuje ivyiyumviro mu vya politike abanyene bariko barashamirana kumbura uyu munsi canke badashira hamwe uyu munsi kugira ngo uh, ibe leta iserukira abantu bose kandi yere- iserukira ivyiyumviro vyo mu mpande zose ico ico gituma ndayita technical government ni kubera ko itoba yaciye muri ayo matora asanzwe kandi ico yoba yihutira ari ibibazo eh, bisiguritse neza bigaragara eh, kandi itegerezwa guheza mu mwanya ut- utanzwe kandi wumvikanyweko muri ico gihe rero abantu bo- bo kwicara hamwe bako- batariko baragwanira ingene bazotwara ariko bariko baragerageza gusubiza ha- igihugu mu nzira gishobora kuja mu matora ariko bwana izobukiza iyo uvuganye n'abayobozi mu gihugu cy'u Burundi iyo leta uvuga ihuriwemo na bose bo bavuga ko ihari bakaguha urugero rw'amashyaka atavuga rumwe na leta ari muri guverinoma ubu ngubu bakaguha urugero rwa bwana agato rwasa ah, ubu ngubu wungirije perezida w'inama nshingamateka bakakubwira visi perezida ah, sindimwo bakakubwira ko leta mu by'ukuri ari leta y'ubumwe
Eh, ivyo ivyo leta irashobora kubivuga kandi eh, ukurikiranye uko eh, iyi leta yakoze mbere n'izari eh, n'izari imbere yayo nyinshi eh, ico zihutiye gukora ni ukugabanya inguvu eh, z'aba- z'abatavuga rumwe nayo eh, ivyo bita opposition ni ukugabanya inguvu zabo bimwe mu ku- mu kubacanishamwo no kugira imigambwe eh, idafise idafise inkomezi ku buryo iyo hageze kugira izo leta zitwa yuko zumvikanywe ko baca bazana abo bagabanije bari mu ruhande rwabo canke eh, bumva ibintu kumwe nabo abakurikirana ibintu bya politike mu Burundi badafise eh, aho begamiye eh, bashobora kuraba ibintu bata- eh, batarondera inyungu za politike barabizi yuko abi- abo bose ayo mazina wavuze y'abantu bitwa ko bari muri leta uyu munsi barafise uburyo ba- bagiyeho eh, butemeranya n'abandi benshi bo mu migambwe yabo canke eh, mu basanzwe batavuga rumwe na leta rero eh, birumvikana yuko leta yoshaka kuvuga gutyo kuko eh, yifuza gukorana n'abayi- n'abakora nkayo canke n'abiyumvira nkayo ariko kandi ntiwokwibagira yuko iyo migambwe nyene wavuze abo bantu nyene wavuze bava mu migambwe irimwo abandi batemera yuko leta iriko irakorana nabo ni ukuvuga rero ko eh, wumvirije uruhande rwa leta gusa wo- wosanga wumvirije ibyo leta nyene ivuga ariko hariho abayigwanya eh, batavyumva gutyo
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema aho uyu munsi umutumirwa wacu ari bwana izere izobukiza akaba ari umuhanga muri politike mpuzamahanga akaba aherutse no gusohora inyandiko yise burundi must avoid repeating the mistakes of arusha bishatse kuvuga ngo uburundi bukwiye kwirinda kugwa mu makosa nk'ayakozwe arusha turi kumwe kandi n'abakunzi bacu hirya no hino ku isi nabo bifuza kugira uruhare muri iki kiganiro kuri telefoni turi kumwe na fabrice fabrice uranyumva
ego ndabumva ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
Eh, ikibazo byose ni uko mbona ibi- bavuga ngo ibiganiro atandatu bishobora gushya kuko impamvu ya byose twese turabizi ni ihonyangwa ry'amategeko n'iyarusha n'iribashingiro ry'ubuhunyi abantu biribo baricwa icyakintu kiranga barabizi iki kiganiro ntabwo bidashoboka kubera inama ya byose n'umukuru w'igihugu ahenze amategeko nawe agashaka kwishyira intego idashoboka ataramwishika
Eh, fabrice pa- fabrice dushobora kuba tumubuze kuri telefoni ariko yari arimo avuga ngo ikibazo nyamukuru ah, ni ihonyangwa ry'amategeko kwica amategeko kudakurikiza amategeko bishobora kuba aribyo byatumye igihugu kiri mu bibazo kirimo turi kumwe kandi na parufe parufe uranyumva
ndakumva cyane ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
igitego cyanjye mfise kijyanye n'uko ibijyanye n'ibiganiro yego
aho leta ivuga yuko ibiganiro bizajya kubera mu burundi kandi bikitabwa na bose ariko ubirabye usanga akenshi ari uruhendo
kubera iki kuko ibiganiro kuko ibiganiro byinshi byarabaye igihe cyinshi ariko ibiganiro byafashije abarundi ni ibiganiro byabereye arusha aho byashyikanye uburundi ku masezerano nyezina
ikibazo Alo, ikibazo mfise rero ni uko leta icokwirengagiza abo bandi bita ko atatu bamaze kuko intandaro ya byose ni manda ya gatatu
urako abo bantu baravuze ati
Ura- urakoze cyane urakoze cyane parufe bwana izobukiza ah, wumvise bimwe mu bitekerezo by'aba bagabo uko ari babiri hari fabrice akaba na parufe bose bakavuga ngo intandaro y'ibibazo biri mu burundi ni ukutubahiriza amategeko y'igihugu nawe niko ubibona
Eh, nanje niko ndabibona ariko birarenze ibyo Eh, urabye muri ijya nyandiko eh, nasohoye hari aho ndabivuga ko ni iby'ukuri yuko intandaro canke intango y'i- y'i- y'ibi turimwo muri iki gihe y'iki kibazo turimwo muri iki gihe byatanguye eh, igihe mukuru w'igihugu ahari uyu munsi arenze ku mategeko canke eh, ku masezerano y'iyarusha agashyiraho ubutegetsi bwa gat- akarondera ku gutwara ubugira gatatu ariko ikibazo kirarenze ico eh, uretse ko ico cabaye intango Eh, ico rero nico mvuga yuko ico kirashobora gutorerwa umuti ariko ni vyiza yuko abarundi baraba harenze ngaho baka- bakaraba kure gusumbaho kuko nk'uko nabivuze uh, uhinduye utwaye ugashyiraho uwundi ariko atwara intwari itari nziza uhindura ibintu bike cyane fabrice kandi yavuze ngo uh, ibiganiro ntibishoboka kubera ko umukuru w'igihugu yahaho nyanza amategeko ariko niyumvira yuko uh, twoja twohindura i- ivyiyumviro tukabona yuko abantu n'ibyo barahari kandi bakora amakosa menshi ariko igi- igihambaye si uko umuntu aca aguma mu ruhande rumwe ngo avuge ngo ibintu ntibishoboka ni byiza yuko eh, tugerageza abagiye ahatariho tukabagarura eh, uwaho nyanza amategeko aga- aga- akavyemanga imbere y'ubutegetsi hama eh, imbere y'amategeko hama agahanwa bikwiriye ariko tukarondera ubundi buryo bwo gutwara igihugu rero niyumvira yuko eh, ibiganiro nizera yuko bizoba eh, hanyuma ibyabaye nabi bigakosorwa hari nanone aho wanditse wibaza ngo ni bande bakwiye kujya muri ibyo biganiro ah, ukavuga uti ah, ni ibiki bikwiye kuganirwa muri ibyo biganiro ukavuga ko abagize ibyo biganiro nabo ah, bari mu bintu bikomeye cyane byatuma ama- ibiganiro bigenda neza icyo ushaka kuvuga aha ni iki
Um, icyo nshaka kuvuga ni uko ibiganiro kugira ngo eh, bizogire icyo bishika ko ciza abantu bazobijamo nabo nyene bakwiye kuba ari abantu eh, twoshobora kwizera ko ikintu ciza kubera ko hariho eh, kuganira ni kimwe ariko abaganira nabo badafise ivyiyumviro vyiza ikivamwo ntikiba ciza mu burundi twaragize eh, twaramenye abantu benshi amajambo ab- amazina avugwa mu mu banyepolitike menshi aramenyekana Eh, um, aba- kandi abantu turabamenya Eh, igihugu cy'u burundi ni gito uko umuntu yigenza n'ukuntu umuntu atwara n'ukuntu yitwara abantu usanga babizi hariho amazina rero ushobora kumva u- ukamenya ibyiyumviro kuko babigaragaje mu bikorwa hanyuma ukiyumvira uti kumbura uyu eh, naho yoganira icyo azozana ntikizoba gitandukanye n'ibyo tumuzi ko nta cyiza rero twogira kuri we A- aho rero niho mvuga nti ni byiza yuko abantu baganira ariko kandi n'abaganira bakwiye kuba abantu twizera ko eh, bozana ibintu bitandukanye n'ibyo twabonye kera ese uri nk'umuhuza ibintu nka bitatu wakwifuza ko biva muri ibyo biganiro byaba ari nk'ibihe
Um, i- ibintu ngira ngo nyamukuru eh, nka bitatu no kwiyumvira ko bikwiye kuba muri ibi biganiro kimwe naho eh, nu- nukumvikana ku mitwarire ingene ico ico kiringo co twagwa cibihe eh, c'igihe ca- c'ubumwe co gutwarira mu bumwe ariko bidaciye mu mu matora ingene vyogenda kuko eh, bira nibyo bitanga ikizoba mu nyuma Eh, uko bokumvikana yuko ico kiringo gikwiye kumera n'igikwiye ku- gukorwa muri ico kiringo kirahambaye hashaka kuvuga ngo eh, ibintu nyamukuru bikwiye kubaho uyu munsi harakwiye kubaho ubutungane bwigenga ico gihe rero abo baganira bokumvikana ingene bashobora gushiraho ubutungane bwigenga ingene hashobora kujaho wa mugwi ngira ngo sinzi ko eh, isha- ikibazo mwari kumbaza hanyuma canke tu- dushobora kukivuga ubu nyene wa mugwi wari kuraba kahise k'uburundi ibyaha byakozwe eh, hagashirwaho umugwi wo ku- wo kumenya ukuri no kurekuriranirwa ukabaho kugira ngo n'igihe hazoba amatora abantu batagiye muri ubwo bwicanyi bwa kera cyangwa mu byaha bya kera ntibaba ari bo baja mu matora kuko eh, ico kirashoboka mu gihe tutoba tuzi abantu bo kwizera bamwe bononye ibintu barashobora kugaruka igihe amatora azoba ashoboka hariho ico rero ki- kigira nka kabiri ikigira gatatu uyu munsi hariho ibigwanisho byinshi mu gihugu ah, abantu benshi batafise uburenganzira bwo gutunga ibigwanisho barabitunze nta ma- nta mahoro ahari hobaho uburyo bwo kwaka cyangwa gukura ibigwanisho mu bantu kandi ibyo ntibishobora gukorwa na leta ah, ihari uyu munsi kuko ah, bamwe bayagiriza ko irimwo mu batanze ibigwanisho n'ibindi nk'ibyo hoba hakwiye kubaho leta ifise ubwo bubasha bwo gukura ibi- ibigwanisho ah, mu banyagihugu kandi igashobora kugarukana abantu bagataha bakava mu buhungiro ibyo eh, nka bitatu canke bine ngira ngo mvuze byotuma hashobora kubaho i- umwanya w'icizere wo kugarukana ah, amahoro wo kugarukana ukwizerana wo kugarukana ibikorwa wo kugarukana ah, umutekano kugira ngo amatora ashobore kubaho radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ikiganiro ni muri isanga uyu munsi turi kumwe na bwana izere izobukiza akaba ari umuhanga muri politike mpuzamahanga aherutse no gusohora inyandiko yise burundi must avoid repeating the mistakes of arusha bivuga ko uburundi bukwiye kwirinda kudasubiramo amakosa nk'ayabaye i arusha kuri telefoni turi kumwe na blaise blaise uranyumva
yego ndakumva ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
yego kubyo kubyo nagomba kuba mvuga cyangwa kuba na- nagomba kubashikiriza yego
nagomba kuba mvuga kuri ibi mwene data yagize kuba avuga bijyanye n'ibyo biganiro biri kubera mu burundi
komeza Eh, icya mbere nagomba kuba mvuga ni iki dufate dufate ibyo biganiro byose bikwiye kuba birimo abantu bose eh, ubwego bwose bajya bari muri sinarede bagashobora kuba bari muri muri ibyo biganiro kugira ngo bahurize ko kuko kugira ngo ibyo biganiro byagera neza leta iraba ukuntu amahoro yogira hano yogaruka mu gihugu cy'u Burundi kuko dufate ni- kandi bakwiye kuba ari abantu bayizeraranwa na bose bahurizwa ko na bose kugira ngo umutekano uraba ukuntu ugenda bushobora kuba ugaruka mu gihugu cy'u Burundi hama kandi ibyo biganiro by'ukuri byo- ahanini byo bamwe nk'abantu bashingiye ku ma- mu masengero kugira ngo bivemwo eh, ugufashanya kuko usanga ibiganiro bikwiye nyine kwizerwa n'abantu bose kuko iyo byaramuka nyine bigenze neza nk'impunzi bakaraba ukuntu nyine zosubira mu mu gihugu cyacu cy'u Burundi nibwo usanga hari ingorane nyine usanga zigoye
Ura- urakoze cyane blaise turi kumwe kandi na gerard gerard uranyumva
ndabumva ederwema ikibazo cyawe
ega nzaka ndabaramutse ndamutsa n'umutumire yego turakuramukije natwe komeza ikibazo cyawe
Eh, bwa mbere tunashaka kuvuga ku uwo mugwi iyi leta ya nkuru nziza yashyizeho we yise ko woba ari uw'ibiganiro yewe ibyo ndaraba ku byerekeye uwo mugwi ni abantu yishyiriyeho gusangira no kuba arahemba amafaranga nagashimwe nk'agashimwe yabahaye nka barya ba dorari nduwayo bamufashije guhere- kumuherekeza mu matora kugira nabo abaha agashimwe barya amafaranga sino nta gikorwa bafise kuko urabona yuko bajya yatoye n'abashyigikiye inkuru nziza none ya- yatoye uwo mu bwambwe itonda wa konsiliya n'ibigira atora abamuyoboka amajya amashyirahamwe amwegereye none bajya bazoganira hari hari konfi bafitaniye na na ba jaki bafitaniye na ba kopa n'ajya amashyirahamwe ari mu kwaha kwa simbu defudeli hari marege nkaca ntangura kuyibaza ariko aca mu nzira n'abari imbere ziwe abategetsi bari imbere ziwe batwara igihugu igihe hari ingorane hamwe hari imigurwana hari abo batavuga rumwe baciyemo ariko zidashika nawe nibyo ariko aracamo ariko afata ibi- am- ibiganiro aba- afata abantu bahuza ari bashyira mu biganiro oro ikuganira byosabwe guhura nabo batavuga rumwe ari bo bahuri- bahurikiye mu runani senarede oro ariko araruhunga kubera abitinya ko ibyiyumviro byabo ibibazo boza batoshobora kubyishyura kuko arabizi ko ari ku butegetsi yibye nabo nibwo bariko baragwanya bavuga bati rurya rwunani nka rwa foronta rudakuzana ibibazo ntashobora kwishyura kumbure binyake ibizibano byanjye nifitiye urakoze Nico gituma yoba bakweta hanyuma nkaca nsubira nongera mvuga ko ibiganiro biriko biranga mu burundi bavuga ko byobe- byoja ku mitumba ariyo bibera je nkaca nibaza mbega rwa ruhara rw'umuhuza mpuzamakungu rwoba ari uruhe kwaba ba- kwaba ibi ibi bitutu by'abantu byo yatoye bya- bya komisiyo de dialogue ata agaciro bifite ku mitumba yoganira n'abandi ko tuzi bahunze bari hanze hanyuma ku ruhara rw'amakungu amakungu urabona niyabeshejeho uburundi ibi biribonekeza n'ukuntu basigaye muri iyi minsi babakomeye amashyi kugira bafate urugendo bajye kuganira na union europeyene ubwa mbere bababwira ngo barikwize none ubu ko bariko baragendayo bakaba bariko baba union europeyene amatwi adusumira n'ibindi bihugu bindi za suwisi ziko zirajyako mu gufata ibihano zifatira abategetsi b'urundi ntabona ko ariko yindira amahano abarundi mu gihe uko unyarutse ibiganiro ikibazo bikava mu nzu ubwo butegetsi bita akabusubiza murakoze urakoze cyane gerard hari kandi na- n'undi watwandikiye ku rubuga rwacu rwa facebook stanislas nta karutimana yagize ati abarundi benshi barakeneye kumenya neza na neza ikintu abantu bagumutse bakeneye kuko ivya manda ya gatatu biramaze kuboneka ko rwari urwitwazo nicyo gituma bategerezwa kukivugira ahabona abarundi bose bakimenye icyo kintu babuze kandi bagifitiye uburenganzira nk'abandi barundi twese bwana izobukiza hera kuri iki kibazo cya stanislas na karutimana
Um, eh, ibibazo mwe n'ibyo ngira ngo biragoye eh, biragoye ku- eh, kuvuga ko umuntu ata- atavuze mu- muri ubwo buryo na Sa- Stanislas nyine yavuze ko ariko ndagerageza ngira ngo ndamwishure mu buryo bwiza gusubumba Um, abantu iyo ubonye umuntu ashobora kuja imbere eh, y'umupolisi umupolisi akamurasa agapfa mugenzi wiwe akabandanya eh, ico ariko arasaba ntikiba ari ikintu co kugumuka canke ari ikintu coroshe nta muntu ashobora kwitega urupfu uko Stanislas yumva akunda ubuzima niko n'abandi bose babukunda kwiyumvira rero yuko abantu bashoboye guhaguruka baka- bahagararira amategeko ba- basaba yuko amategeko akurikizwa yuko ari abantu baba bagumutse ibyo n'amajambo nyene yo gusubiramwo ibyo leta hari uyu munsi ivuga rero um, jewe sinagiye muri iyo myiyerekano canke ngo um, eh, ngo nje imbere y'abandi ariko ico basabye carumvikana ico barondera carumvikana amakungu yaracumvise abantu baracumvise abarundi baracumvise Eh, umuntu adatahura yuko gukurikiza amategeko ari byo bikwiye kuranga umukuru w'igihugu n'ab- n'abandi batwara eh, aba afise ikibazo mu mu myi- mu myumvire yiwe niyumvira rero ko eh, stanislas yo kwikebuka nawe nyine akiyumvira akibaza ati n'abantu eh, boba barakoze ibintu yiyumvira yuko atari byo akwiye kwi- kwicara akibaza neza igituma babikoze ariko ntiyihutire kubita abagumutsi cyangwa abantu eh, bafise ibindi barondera ico ni kimwe ikindi naco yuko abo bantu ba- basabye yuko ata kiringo ca gatatu kibaho boba bari bafise ibindi barondera nabwo nyene n'uburenganzira bw'umuntu kugira ibintu vyinshi arondera ivyo ivyo ntibica bihinduka icaha um, ko bafatiye ku kiringo ca gatatu uh, kitajanye n'amategeko basaba yuko ubutegetsi buhinduka ivyo ni vyiza kandi bijanye n'amategeko eh, bafise ibindi basaba navyo nyene kuko ari abarundi kandi igihugu ari icabo barafise uburenganzira bwo kubivuga dukwiye kugera ku gihe abantu batahura yuko umuntu wese aba mu gihugu afise uburenganzira bwo gusaba ko ibintu bihinduka iyo abona ko bikwiye guhinduka hanyuma akabwirwa ati ntibihinduka kubera iki n'iki n'iki canke birahinduka kubera iki n'iki n'iki umuntu ntakwiye kwitwa ko ari umugumutsi kuko asabye yuko amategeko akurikizwa hari ibibazo bya gerard wibanze cyane kuri wa mugwi w'igihugu ah, ushinzwe gutegura ibiganiro hagati y'abarundi akavuga ngo leta ifite gahunda yo kujyana ibyo biganiro ku mitumba noneho akibaza uruhare rw'umuhuza mpuzamakungu
Um, ibibazo Gerard afise birumvikana uh, birumvikana kuko uh, abantu benshi barabibona yuko uh, gu- ukurikije ingendo ya leta ingene leta yagiye irigenza muri iki gihe uh, c'ingorane eh, ntiyahoze yifuza ibiganiro eh, ntiyifuje yuko iganira n'abatavuga rumwe nayo mbere n'igihe eh, ibintu bitari bwamere nabi ngo abantu batangure gupfa eh, leta yari ifise uburyo bwo kuganira n'abantu no kuvugana nabo igikwiye kuba eh, umuti w'ingorane zariko ziravuka canke zaboneka ko zigiye kuza ariko leta yahisemo kutabikora nyuma eh, izana uyu mugwi eh, yishyiriyeho mu buryo bwayo nyene eh, kandi nabo yashizemwo bi- biraboneka yuko ari abantu ba- bumva ivyo leta nyene ivuga kugira ngo bashyireho ibiganiro bise hagati ko ari hagati y'ama- eh, y'abarundi kandi bizoja ku misozi bakaraba abantu bakavugana nabo ico si kibi yuko eh, bakwiye kuronka ivyiyumviro vy'abantu bari ku mitumba kuko naha nyene dukwiye kwibuka yuko abanyagi ubutegetsi buva mu banyagihugu kandi abanyagihugu bakwiye kuronka ico bavuga ni vyiza rero ko eh, abaganira bakwiye kuronka ivyiyumviro vy'abanyagihugu ariko uwo mugwi si umugwi ushobora ku eh, uwuhari uyu munsi sendeyi si umugwi umuntu yokwizera yuko hari ikintu ushobora gukora eh, kikarama kuko ni umugwi wa leta ni umugwi washyizweho na leta kugira ngo ukorere ibyo leta yifuza gukorwa Eh, ni byiza yuko ibiganiro byojamwo bose eh, ariko ndashyigikiye yuko abanyagihugu bagira ico bi- ico bashikiriza iyo bagifise Eh, bwana izobukiza ejo bundi radiyo ijwi ry'amerika yavuganye na musenyeri ukuriye eh, uriya mugwi sendeyi avuga ko n'abo muri sinaredi badahwe- badahwejwe ndetse ngo abo batazashobora kugeraho bazasaba umuhuza yoweri kaguta museveni ah, ah, agerageze ku- kubahuza nabo ibyo ubona hari icyo byahindura
Um, eh, ku by'ukuri jewe birangora kwizera canke ku gutahura ibintu byinshi bi- eh, bivugwa muri iki gihe kuko eh, umunsi wa mbere bakubwira ngo ibi bi- biganiro ntibizoba hanze canke abari hanze ntituremera ndabagumuza